everyone welcome back again so guys uh Otoshebo don come outside though to come do this uh, kind of tell them prank on people you understand so you just come out with this bushing face he arrange and say okay Mona help me with money matter buy shaving stick just to shave off this hair but guys nobody gree give am money o oh. in the other side say i understand how things be a lot of people are scared seeing somebody like this you might be scared ah this one get wetin wan use my money take do things like that even people no dey gree give beggars money again also say they dey fear so i understand but at least you can afford to say can i get the shibi stick for you because seeing face like this ah you should be kind enough at least buy the shaving stick give her if you no wan give am the money for hand but no people no gree answer am o. Oh na only one hausa hausa woman wey even say dey do security work see hundred euro hundred naira mm, when e see mm. carry say okay take but last last the woman na gain am because uh, there is a price for it you understand na no so atashebo if you do something like this you must give the winner something so the last one ife do na one hausa woman see first see gain am now again this in short guys watch this video and please drop your comment on the comment section thank you guys and god bless you abeg mo na manager. Hey, hey. Allah. well done. Well done. What is it? I beg. Chief. I beg. You know if you help me. Don't come close to me. If you come close to me now. Help me now. Um, if you come close to me, eh? you need to Hello, ladies and gentlemen, it's your boy Untouchable aka Tumba Tumba. Who the guy? <laughs> Mamos. Guys, more than no fear and steal me, you understand? Um, something led me to give someone maybe 1 million naira or 500,000, anyhow, a spirit lead. guys you see how i disguise abi i won't ask somebody to give me money i want to shave anybody no matter how 15 naira no matter how much you give me i will give you the money guys watch out and share this video drop your account number because we are crediting massively you understand me i just pray say nobody go know me like this omoy <tsk> oh um see just share this video drop your account number don't fall for scammers they are using my face to scam me, and you're falling for it i'm not on whatsapp Let's go. They... So this is the first person I saw. I say, ah, make I enter this place. This is the first girl I saw. She was buying something. Person owe money over. Oh, I say, no, ma, try am. Whether she go give me small. And if she give me, I go shock and guy. She My daughter. Drop your account number. My daughter, well done. Well done. What is it? I beg. Chief. I beg. If you give me small to make her take barb my hair. I beg. Mommy, I beg. If you give me small to make her barb my hair of rubbish. You give me small. They come close to me. Oh. Don't shift this to where you dey ah. Shift how now? I no fit ask you anything again. You might change abeg get cold. Don't come close to me. You no fit help me. Don't come close to me. If you come close to me now. Help me now. now if you come close to me, you need to eat this thing. Come here abeg now. After everything, I was so disappointed that this woman did not give me shimban. I say, Omo, you know, easy. To come out and beg for all these things is really not easy, guys. So I decided to leave. Guys, please share this video and drop your comment because you are crediting massively. Omo, I just tell you, oh, this one shocked me, guy. So I told my boys to start videoing me from the car. Omo, I was so disappointed. I begged these couples. I don't know whether they're couples, oh, so <laughs> they, they, they, they, warn me. First thing, come out, they warn me. I say, Omo, now, wow ah this begging level here, eh, you know, easy guys <laughs> just watch out and see this is the last person i entered their compound and i decided to test them and see if they go give me guys watch out and see let's go. well I beg. i fit get anything from your hand i won't use and barb my hair. wetin be your problem. i won't get something barb my hair like my hair e too much. Yeah. i know get money o oh. you see me with the security here. okay you be security for here. yes o. Oh. for this place. Yeah ah abeg mama abeg anything abeg i fit just manage abeg now. okay okay sorry i go give you small thing wey i get. okay you get small thing. yes i go give you. okay thank you thank you god bless you ah ah you get hundred naira. yes. thank you so much okay. god bless you thank you, thank you. ah you get sister. yes yes. good evening ma. Mm. ah na your sister. na hausa wey she dey hear. okay she dey here, sir. yes. ina wuni. ya duniya ni. kai ta bani naira ɗari na gode na gode dama na son jin yi aski wallahi kai na gode sosai na gode na gode to ina zuwa ko na gode kai na ji daɗi wallahi Uh, sorry, I know that. I know the brothers. Iba me roka bane, ku zo dan Allah. Ga camera nan. Hmm? Daman i dey find person wey go fit assist me since morning you understand i just dey find person wey fit assist me make i take get money i don even find the last time na still person outside person help me now na still outside person help me so thank you so much god bless you bless you too ga derinki okay kinji that look fifty one ah uh, kuna you guys do security work here yes okay wait you you stay with your husband yes where are your children see them kuzomana una dey four yes fall mine see una no come now ah kaka ji soro na zo don fear me Kazo. zo yawa wetin be your name I'm right. okay una you get four children yes nice meeting you eh nice meeting you okay so i don't know where is your husband my husband don't go work you don't go work okay see the simple truth of the matter is if your husband come back tell am say your good heart eh? okay. do this one. Okay. You understand? You be better person. Okay. I no want no tell your husband anything, but just and say untouchable come here. Okay. You understand? Okay. I beg. For this reason where you do for me so eh. I don't know. But I would like give una this one. <laughs> Mona no either shift. I <laughs> beg, Mona manager. guys so what do you guys think about this video um, uh, normally normally i know say hausa people eh a lot of hausa people before you see hausa person wey no wey no nice dey dey kind of difficult a lot of hausa people they are nice they are nice because if you see this one honestly wetin be the money to buy shaving stick when you no gree give you no give you not say okay can i get the shaving stick for you auto say you dey fear if you say you dey fear say so you don wan give based on how ah country be i go understand that one but at least you can be nice enough to buy the shaving stick for am but ah you see how god take butter their bread security money wey dem no go get for two uh, what, what, what am i even saying for four four months or six months dem get am at once you understand they get am at once as as gifts mm -hmm. so to be nice and kind it really pays you understand e dey pay well well anyway guys what do you think about this video please drop your comment on the comment section thank you so much for watching don't forget to like comment share and also subscribe to my channel and to my old subscribers say thank you so much my new subscribers thank you so much and please guys if you've not yet subscribed to my channel please do subscribe to my channel for more updates and also click on the notification bell to get notified whenever i upload any new video i love you all god bless you thank you so much for your support please continue supporting your girl see you all in the next one and bye for now